bandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro byanogenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa kane muri bibiri na cumi n'icenda mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuba twumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika turi no ku rubuga rwa interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu ibiganiro bya kino gitondo biremeshejwe na jowe diane ninahazwe umuti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro c'umuziki saa kumi na zibiri aza kuba ari dusangira ijambo amakuru tubafitiye tuyahere mu gihugu cy'u rwanda aho ibihugu vy'iburaya birimo ubufaransa ububirigi ubudagi ubuswisi kanada ubwongereza n'ubuholandi hamwe na australia bimaze iminsi biburira abanyagihugu bavyo bakorera ingendo muri ico gihugu ko bakwiye kwitonda kubera ico bita umutekano muke ushoboka ku mbibe zimwe u rwanda rufitaniye n'ibindi bihugu pariki y'ibirunga n'ishamba rya nyungwe biri mu bice ivyo bihugu bihanura abanyagihugu bavyo kwitondera ico bikoze leta y'u rwanda yo ivuga ko umutekano ari wose abagendera u rwanda bavuye mu mahanga bafise akamaro kanini nk'uko ibitigiri bitandukanye bishigwa habona n'ibisata vyerekeye ba mukerarugendo bivyerekana mu gihe none ibintu nk'ibi vyokomeza kuvugwa vyoba bifise ingaruka ki kuri ivyo bihugu ni ikibazo mugenzi wacu jeffrey mutagoma yabajije olivier kamanzi impuguke mu bijanye n'ubukungu akaba n'umuyobozi w'ikigo c'ubucuruzi citwa africa global chamber of commerce gifise icicaro mu gisagara ca chicago hano muri amerika bishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'igihugu cyane cyane nko mu bijyanye mu bukerarugendo mu ishoramari ndetse n'ibikorwa remezo ni nk'ibyo bitatu ntaheraho n'ibindi n'ibindi kubera ko ibijyanye na ba mukerarugendo ari byo turimo tuvugiraho bigera ku mashami y'ubukungu menshi ariko cyane cyane naho ngaho nakwibandaho ku ishoramari ku ba mukerarugendo abantu basura igihugu ko bashobora kugabanuka n'ibikorwa bikeneye cyane cyane birimo gukorwa bisurwa n'abantu nabyo bishobora kugendera wenda kugira ngo byumvikane neza natanga nakwereka nk'imibare itangwa n'ibihugu n'ibigo binini byo ku isi bishinzwe ba mukerarugendo imibare batanze uko ihagaze ijyanye n'abasura u rwanda komeza nko mu mwaka wa ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ujyana mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani abakerarugendo bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri basuye u rwanda bigera kuri za miliyoni hafi magana ane na mirongo itanu z'amadolari y'abanyamerika icyo gihe rero icyo cyegeranyo cyerekana ko aba mukerarugendo bashobora kwiyongera bakazongera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani mu mwaka w'ibihumbi makumyabiri na makumyabiri n'umunani icyo gihe ayo mafaranga ashobora kuziyongera akazagera nko kuri miliyoni magana inani z'amanyarwanda ubwo icyo kintu cya mbere nacyo biramutse icyo cyerekezo gishobora kudindira ubwo ndavuga icyo imibare yerekana yerekanwa n'icyo kigo mpuzamahanga gishinzwe abagenzi na ba mukerarugendo ikindi cya kabiri abashoramari abashoramari mu rwanda icyegeranyo cyerekana ko abashoramari bazanye amafaranga agera kuri hafi miliyoni magana atanu z'u rwanda muri bibiri na cumi na karindwi bikaba cyerekana yuko uwo mubare ushobora kwiyongera ubwo umubare ujyana na kane n'ibice makumyabiri na karindwi ku ijana icyo cyegeranyo cyerekana ko umubare ushobora kwiyongeraho ukazagera kuri gatanu ku ijana kuri ukigereranyije n'ubukungu bwose bw'u rwanda gatanu ku ijana n'ubukungu bwose bw'u rwanda ubwo birava kuri kane n'ibice makumyabiri na karindwi bikagera kuri gatanu ku ijana nyuma y'umwaka umwe icyo gihe navugaga mu bibiri na cumi na karindwi bikaziyongera bikajya kuri gatanu bibiri na cumi n'umunani hanyuma ibijyanye n'akazi ibyo ni n'indi ngaruka nanone navugaga ko biriya bikorwa remezo dukora bituma akazi kenshi kaza ariko mu rwego rwa mukerarugendo rukoresha abantu kugeza ubu mu rwanda bangana ibihumbi ijana na mirongo itatu na bibiri icyo cyegeranyo rero kikerekana ko abo bakozi bashobora kuziyongera bakazagera ku bihumbi magana atatu mirongo itatu na bitatu ubu ibyo byose rero nk'uko ndimo mbivuga icyo cyerekezo nk'uko abo bakerarugendo baramutse bataje iyo mibare nayo ishobora guhinduka icyo cyemezo cyababaza ubukungu bw'u rwanda ku rugero rungana iki kugira ngo ubwire ni uwuhe mubare byaba bikomeye kugira kubivuga ko kugeza ubu ngubu haracyari kare kugira ngo umuntu avuge ibyemezo abaturage bazafata kugira ngo bavuge turasura u rwanda cyangwa ntiturusura
hari ahandi ibi bintu byaba byarabaye igihugu cyahuye n'ibibazo nk'ibyo ubukungu bukagira ikibazo
cyane cyane n'ubu ngubu wenda tutagiye ahantu hakure twafata nko muri venezuela aho nk'igihugu cy'abanyamerika cyabafatiye ibyemezo nta muntu ushobora kuhasura kugeza ubu ngubu urabona ko abaturage bishwe n'inzara muri venezuela nafata nk'ikindi gihugu kijyanye na cuba kubangira ngo muratekereza ko abanyamerika n'ibindi bihugu by'abanyaburayi byarabafatiye ibyemezo byo kuba abaturage badasura icyo gihugu mwabonye ukuntu abaturage bari barakene cyane bagize ibibazo bikomeye cyane cuba bari mu bihugu byasuye inyuma cyane kandi muri rusange cuba ni igihugu gisanzwe gikize cyane ariko rero kudasurwa gusura ibintu bya nyiramukerarugendo bijyana n'ibindi byinshi cyane nk'ubukungu bw'u rwanda cyangwa se bije y'u rwanda amafaranga aturuka hanze ari hejuru ari hafi ya mirongo ine ku ijana nimba amafaranga mirongo ine ku ijana abantu bataje gusura n'ibyo bihugu byashoraga byazanaga imari mu gihugu nabyo bishobora gutangira kwifata kubera ko abaturage nabo batanga imisoro abaturage nabo bashobora kubwira ibihugu byabo bati se imisoro yacu murajya kuyijyana mu kindi gihugu kandi mutubwira igihugu tutagisura kubera iki ariko ibyo byose ndatekereza ko haracyari kare kugira ngo umuntu avuga ko ibyo byemezo bizafatwa ambasaderi dr richard sezibera yavuze ko abantu bakwiriye kwima amatwi ibirimo kuvugwa n'itangazamakuru bijyanye n'ibyo bihugu agaragaza ko ari uburyo busanzwe ibihugu bibwira aba baturage babyo basohoka bajya mu mahanga ngira ngo ni nk'uburyo bwo kugerageza guhumuriza abakerarugendo ariko ikindi kitari ibyo u rwanda rwakora mu bihe nk'ibi ngibi ni iki kugira ngo ubukungu bwe guhungabana urumva niko niyo ryo jambo agomba gutanga ariko wenda icyo navuga ni uko nk'abantu dukora mu rwego rw'ubucuruzi mu rwego rw'isi dukorana n'ibihugu byinshi dukorana n'ibigo byinshi bitandukanye hari za raporo nyinshi zimaze iminsi zisohoka zivuga ko mu gihe gitoya u rwanda nta kibazo ariko mu bihe bije ko rugomba kwitondera kubera imibanire itari myiza hagati y'ibihugu bituranye n'u rwanda kubera izo mvururu umuntu wakomeza kuvuga hari ibyegeranyo byinshi bimaze iminsi bibivuga wenda sinzi nimba u rwanda rwari rwarakurikiranye ngo urebe ibyo bintu byagiye bivugwa bisohoka muri za raporo z'ubukungu z'ibigo bikorera muri afurika cyangwa bikorera no hanze hirya no hino ku isi dusoma amaraporo menshi y'ubukungu y'ibihugu hirya no hino ku isi ko nkatwe dukora mu bihugu mirongo ine na bitanu byo muri afurika tugenda dukurikirana mu rwego rw'ubukungu ko ibyo bihugu bikora hari za raporo nyinshi zagiye zisohoka zigira inama abaturage ko nubwo bashora imari mu rwanda bitonde ko hari ibibazo bihari ibyo byaravuzwe rwose amaraporo menshi yagiye asohoka wenda bisohotse ariko twe twabijyaga tubibona bisohoka bivugwa tukiri kuri iyo nkuru abanyagihugu n'abakorera mu nkengero z'ishyamba rya nyungwe mu turere twa nyamasheke na yamagabe bavuga ko badatahura na gato impamvu ibihugu bitandukanye byoburira abanyagihugu babo kwirinda ingendo muri utwo turere mugenzi wacu temistokle mutijima yabasuye bamubwira igihugu cy'ubufaransa nicyo cyabimbura ibindi kuri ubu bigera kuri bitanu bimaze gusohora amatangazo aburira abaturage babyo kwirinda gutembera mu bice bimwe by'u rwanda birimo na nyungwe n'ahayikikije ibyo byaje bikurikira imirwano bivuga ko yashyamiranyije ingabo z'u rwanda n'abarwanyi b'umutwe wa FLN uwo na n'ubu yigamba ko abasirikare bawo aribo bagenzura ishyamba rya nyungwe n'inkengero zaryo kuri uyu wa gatanu aho umunyamakuru w'ijwi rya amerika yashoboye kugera haba muri nyungwe no mu nkengero zayo nta mirwano yahumvikanaga gusa kuba umutekano ukajijwe mu buryo budasanzwe muri iki gice byo ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese ukoresha umuhanda kigali cyangugu unyuze mu ishyamba rya nyungwe ibyo biragaragazwa n'umubare munini w'ingabo z'igihugu ku muhanda kuva winjira aha muri nyungwe kurinda uhasohoka aho nibura kuri buri metero magana atanu hasanga itsinda ry'abasirikare barimo n'abafite intwaro ziremereye nk'izo mu bwoko bwa mashinigani n'izindi hanze y'iri shyamba ho haba mu gasantere ka gisakura ku ruhande rwa nyamasheke cyangwa se ka kitabi ku ruhande rwa nyamagabe ku muhanda urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara ku maso abandi bari mu mirimo ijyanye n'ubuhinzi mu mirima iri hafi aho yiganjemo iy'icyayi aba mbasanze mu mirima y'icyayi ikikije ishyamba rya nyungwe ku gice cy'akarere ka nyamagabe ni mu murenge wa kitabi umuhanda uragendwa imodoka ziragenda abana bariga abakozi barakora abasoroma icyayi baragisoroma uruganda rurakora hano umutekano uhari ni wose ibindi bavuga ni ibihuha kugira ngo basebye igihugu cyacu abo bantu nabo turabona kuko igihugu cyacu gifite umutekano ingabo zirahari polisi irakora n'abaturage turakora turahinga turasoroma icyayi turajya mu kazi abavuga ngwino nta mutekano uhari turawufite turahaha tukagenda tugateka tukarya tukaryama nta kibazo ku bakora imirimo ifite aho ihuriye n'ubukerarugendo muri iki gice nabo baravuga ko bakomeje kwakira ba mukerarugendo nk'ibisanzwe kandi abenshi bazanwa hano gusura ishyamba rya nyungwe duhuze ukuri irene akora mu kigo cya kitabi ekosenta gikora ubucuruzi bwo kwakira gucumbikira no gutembereza ba mukerarugendo mfashe nk'iminsi itatu iheruka umunsi wa mbere twari twararanye abanyamahanga bagera muri cumi na babiri umunsi ukurikiyeho turarana abanyamahanga bagera muri cumi na batatu nanone iri joro nabwo twararanye abanyamahanga bagera muri cumi n'umwe ubwo urumva mu minsi itatu nibura twakira abanyamahanga bagera muri mirongo itatu na batanu kandi muri abo mirongo itatu na batanu baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye kandi baraza abakiriya twakiriye bose mirongo icyenda ku ijana ni ababa bari busure parike y'igihugu ya nyungwe uwo mubare wose rero uza nta kibazo bigeze bagira icyakora babo bafite impungenge ko mu gihe ayo makuru yakomeza gukwirakwira ubucuruzi bwabo bwahahungabanira bikomeje uh, mu by'ukuri byagira ikibazo ku, ku ruganda rw'ubukerarugendo muri rusange kuko urumva nimba ambasade mu gihugu runaka niyo ibireberera abo baturage bacyo bahari nimba rero bababwiye ati ntimujye hariya kubera ko bimeze gutya bagomba kubizera nimba rero twebwe twari duhari dutegereje kubakira kugira ngo tubatembereze cyangwa se tubahe n'indi serivisi yose bakeneye bakaba batakije birumvikana ko kuri twebwe tuba duhombye mu buryo navuga ngo bufitwemo inyungu n'abandi bantu ku mpamvu zabo bwite mu nama aheruka kugirana n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ikamembe ndetse n'abakora imirimo itandukanye mu kiyaga cya kivu umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'intara y'uburengerazuba generali major alex kagame yashimiye abo bamotari uruhare bagize mu guta muri yombi bamwe mu bari binjiye mu ishyamba rya nyungwe bakoresheje ayo mazi bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu none ubu umutekano ukaba waragarutse nta kibazo kigihari nyuma yaho ariko bwana paul rusesabagina uyobora ishyaka rya mrcd rishamikiyeho umutwe wa frn yabwiye ijwi rya amerika ko ingabo z'uwo mutwe zikiri muri nyungwe kandi zidateze kuhava icyakora umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda olivier nduhungirehe ku wa gatatu w'iki cyumweru yabwiye ijwi rya amerika ko ibyo ari impuha ndetse na poropagande zigamije kubeshya abantu ko hari aho bigaruriye ariko ibyo bizarangirira mu butabera kuko yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ngo aryozwe iby'uwo mutwe w'inyeshyamba yashinze temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda barakuze bagenzi bacu kuri ayo makuru badutororokanirije ndabutse ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro cy'umuziki
mwaramutse neza dususuruke misago jean batiste yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati mwaramutse neza voa yego twaramutse neza misago we nawe se ni uko urakomeza uti ndi mu kirundo komine busoni umutumba wa rw'ibikara mu burundi ndashaka gususurukana n'abigisha bose bo ku ishuri shingiro rya byanzo n'abakunzi bose ba radiyo ijwi ry'amerika ndabatura indirimbo imbaraga z'amasengesho ya korali abacunguwe imana ibaho umugisha misago we turagushimiye cyane nawe kandi imana iguha umugisha ijwi ry'amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo aderesi radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu fesibuke vowa radiyo yacu ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurukane n'abo ukunda yitwa kageshyamba ronald kevin ni kigali kagugu ndasuhuza madamu wanjye ndasuhuza na leya marene uri muri amerika ndasuhuza n'abanyamakuru ba voice of america barimo ejeni mukankusi kambirindi nawe ndagusuhuje nkora imana nawe namwe nagira ngo muhambere indirimbo ya melody ibyo ivuga ibyo yakoze yego turagushimiye cyane kanyeshyamba we sawa umwami abaha imigisha myinshi twese yego
waraserutse wateze ugutwi umva gusenga kwacu imvune zo mu mutima warasomoye ahari ukwiheba uzuza ibyiringiro yesu ibyo wakoze birahambaye birenze cyane kuko tutwabiwe Thank you.
dususuruke ni hano ku ijwi ry'amerika facebook voa radiyo yacu hasingizwe umukiza ferdinand yatwandikiye kuri radiyo yacu arobaze gmail akadomo kamu ati ndabashimiye ko ubutumwa bwanjye mwabubonye indirimbo nasabye ni iya joshua bagaza yitwa abiringiye ntabwo ari iya kabaganza dususuruke murakoze hasingizwe umukiza nkwiseguyeho nibyo koko indirimbo naguhaye kuwa gatandatu ushize ntabwo ari iyi ngiyi abiringiye ya joshua bagaza noneho rero reka nikosore ngiyi rwose abiringiye ya joshua bagaza namwe kandi inshuti zacu uwakumva nibeshye ku ndirimbo yasabye nabimenyeshe rwose nzabikosora ndabashimiye
nzajya niringira uwiteka imana data nzajya niyamazi gitare cyanjye yesu intare yo mu muryango wa dawidi shomo wahoze ho kandi uzahora nzajya niringira uwiteka imana data nzajya niyamazi gitare cyanjye yesu intare muryango wa dawidi shomo wahozeho kandi uzahora abiringiye uwiteka mwiza umusozi siyoni utabasha kunyeganyezwa w'imisozi yose yerusalemu uri guteka musaraba bamwe biringira bakomeye bo muri iyi si abandi biringira imiryango n'amafaranga abandi biringira amagare n'amafarasi ariko twe turingira uwiteka imana data bamwe biringira bakomeye bo muri iyi si abandi biringira imiryango n'amafaranga abandi biringira amagare n'amafarasi ariko twe tuzingira uwiteka imana data ariko twe tuzingira uwiteka imana data abiringiye uwiteka mwiza umusozi siyoni utabasha kunyeganyezwa w'imisozi yose yerusalemu uri guteka musaba
ijwi rya amerika ikiganiro dususuruke aderesi radiyo yacu arobazi gmail akadomo komu mugire wikendi nziza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
ijwi rya amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda diane inahazwe mwari mwazindukanye ndabikebanure ndayipfuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangira ijambo